that answer. that I don't tell Ogama. I know that. I This man. Make I, make I, no, this one, I don't, I don't, I don't tire like this one. I need to go. Baby, Kwanda, Kwanda, I leave your money, I leave Kwanda. Benita, Benita, Benita. Kai, see, come, come, come, come. they don't tell. I, I, I, I, I, I, to I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I did inside my a I enter, enter, enter, enter. Kullum na ganki. I know the thing fa. Sai again. Sai again. I like you so much. Kin gane ko? Ina son ki sosai. Ina son ki sosai. Kin shiga zuciya na. Na rasa yadda zan yi. This girl wallahi I advise very well. I advise very well. It is smoky bo. No, no. You like moto? Sosai ma. Sosai da sosai. Ni sai ya gi ma ko. Eble. yara ko. Yes, Eliha. Ah, so photo. Iha for maka me me biga ka ko. Yes, yes. Eh, la no troppo ka. Uh, yes, yes. Uh, drop okay. We money we go. Yes, yes, mana. Ina yara ko. So say, so say. Chicken, yes. hey, chicken. Hey. Wita ahabu. Oga driver, welcome, welcome. No, Oga, wallahi, wallahi, no be as I think. No be as I think, wallahi. No be as I think. No be as I think, wallahi. Kai, Oga, Oga, abeg, abeg. Driver na him. Come, come, come, come. Na him dey disturb, don't no touch. Wait, wait, wait. If you don't, ah, God have mercy. Driver, driver, see, wallahi, if I tell Oga, if I tell Oga, the Indomie, and people see am shop you see the egg wey i dey shop and people see am shop. that na disturb me o na na egg and indomie dey talk about no go talk about the problem make i no tell oga abeg jack allah oh. make i no tell oga man. driver i no i no buy indomie indomie egg na him dey do am indomie egg o oh. indomie see wetin i cause dalla wahala indomie i cause abeg. na so dem dey do for here.